kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi na FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo baturiye ishyamba kimeza rya Ruvubu baragaya leta gukingira ibidukikije ihonyanga uburenganzira bwabo ntere akayoba fye ntere ikijumbu fye ibiharage narakubwira ko gaje niyahure neza nta kintu na kimwe cyaje kupfa ndiye mu ndimiro iwanje kandi itongo itongo te rinini ya cyane gose umuturage wo ku musozi wa Rwamvura muri komine Kigamba mu Rwanda abaturage bahoze batuye ku kirwa cya Bushongo baravuga ko leta bimwe mu masambu yabo ariko ikabima uburenganzira bwo kubugurisha iyo habonetse umushoramari akarere karitambikana kaba kemera ko tugurisha ubutaka bwacyo kindu jya kumva ukumva barakubariye ngo iyi nzu ngurimo ngo ishobora kuba ihingana n'ubutaka bwayo ibyo rero ntitubyemera umwe mu baturage bimuwe ku kirwa cya bushongo mu kiyaga cya burera israeli yatangije ibitero by'ingabo zirwanira ku butaka muri libani ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati israeli yatangije muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ibitero by'ingabo zirwanira ku butaka mu majyepfo ya libani nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru reuters mu gitondo habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za israeli n'umutwe wa hezbollah ingabo za israeli zikimara kwinjira ku butaka bwa libani israeli ivuga ko ibitero by'ingabo zirwanira ku butaka bitazatinda ko bigamije gutsinsura umutwe wa Hezbollah aho yari ifite birindiro mu majyepfo ya Libani bikaba byatezaga umutekano muke ku baturage ba Israeli batuye mu majyaruguru ndavuganye na Joakim Kaneza umunyarwanda utuye mu mujyi wa Kiryat Shmona mu majyaruguru burasirazuba bwa Israeli ntangira mubaza niba imirindi y'intambara bayumva turayumva no mu kanya kashize hari ibyo twumvise biturika nk'amasaso rwose nka misayi nka misire nyine kurasa hari n'ibyo tubona mu kirere mu minsi nk'itatu ishize hari icyo twabonye mu kirere bisa nk'aho ari bimwe kumwe barasa misire nyine zije bakayirasa za ayirondome zabo zikayifata ibyo hari igihe tubibona none se ku byerekeranye n'umutekano wanyu abaturage ba isirayeli muri iyo mijyi yegeranye na libani byifashe gute umutekano wanyu ucunzwe ute nk'iyo hezbora irashe ibisasu aho ngaho muri isirayeli mwebwe mwihisha hehe bigenda gute ntabwo abantu bose ariko bihisha biterwa na zone wenda barashemo niko ntekereza ariko nkaho ntuye nta na rimwe birambaho kujya kwihisha ariko hari igihe havuga zino aramu z'integuza ko hari ibisasu bigiye kubaho ibibazo turazumva inshuro nyinshi ariko kubera ko kenshi bo baba bafite baba bafite wenda aho barashe hatandukanye n'aho dutuye uretse ko aramu zishobora kuburira abantu bose kugira ngo bitwararike n'abafite ayo makazi bayajyemo ariko ntabwo ntabwo ngo birambaho ko njya muri kaga kaneza yowakimu ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika ku yandi makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankusi abantu cumi na babiri bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane berekeza ku mugabane w'Uburayi abo bapfuye barimo impinja eshatu abandi bantu icumi baburiwe irengero nyuma y'uko ubwato barimo burohamye kuri uyu wa mbere ku nkombe za tunisiya ijerba abashinzwe umutekano ku nkombe barokoye abantu makumyabiri n'icyenda bari mu bwato bwari bupakiye bwarengeje urugero umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere witwa observatory uvuga ko abimukira bari muri ubwo bwato abenshi ari abanyatunisiya uretse abanyamaroke babiri tunisiya irimo guhura n'ikibazo cy'abimukira kitigeze kibaho kandi ubu yasimbuye libiya nk'inzira nyabagendwa haba ku banyatunisiya cyangwa abandi bantu baturuka ahandi muri afurika bajya gushakisha ubuzima bwarushaho kuba bwiza mu burayi radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu arakomeje ingabo za sudani ejo kuwa mbere zahakanye ikirego cya emira ziyunze z'abarabu kivuga ko ingabo zayo zateye ibisasu ku rugo rw'ambasaderi wa emira ziyunze z'abarabu zicyamaganira ku mutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf emera ziyunze z'abarabu zavuze ko urugo rwa ambasaderi wayo i Khartoum rwagabweho igitero n'indege z'ingabo za sudani zicyamagana zivuga ko ari igitero cy'urwango mu itangazo igisirikare cyaragize kiti biriya bikorwa biteye isoni by'ubugwari byakozwe n'ingabo z'abitwara gisirikare ba rsf izo ngabo zashinje inshuro nyinshi emera ziyunze z'abarabu guha intwaro rsf no kuyishyigikira mu ntambara imaze amezi cumi n'arindwi muri sudani emera ziyunze z'abarabu zirabihakana nyamara abakurikirana ibihano bya onu babisobanuye nk'ibirego byizewe ko emera ziyunze z'abarabu zahaye inkunga ya gisirikare rsf intambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize hagati y'ingabo za sudani na rsf biturutse ku nzibacyuho yo kwerekeza igihugu ku matora yisanzuye umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu bagera kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga icya kabiri cy'abaturage ba sudani bakeneye imfashanyo bugarijwe n'inzara kandi ababarirwa muri miliyoni umunani bataye ingo zabo minisiteri y'ububanyi n'amahanga yemera ziyunze z'abarabu mu itangazo yavuze ko icyo gitero ku rugo rwa ambasaderi cyangije ibintu byinshi kuri iyo nyubako
urakoze ejo ni mukankusi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma naho ku mbuga za facebook yutube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abanyagihugu bo muri komine ya kigamba mu ntara ya cankuzo baturiye ishyamba kimeza rya ruvubu baragaya leta gukingira ibidukikije ihonyanga uburenganzira bwabo bavuga ko ibikoko birimo bibonera imirima bagasaba leta kuzitira iryo shyamba inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry ndayishimiye aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu mitumba ya kivumu na gwamvura ya komine kigamba bidoga ko batagisoroma ibyo bateye mu ndimiro kubera ibikoko biba mu ishyamba cimeza rya ruvubu namaze kumara imyaka myinshi ntarimo ndarima n'abana n'inzara ihakwa kubatwara nkaguma saza nza guca ingiro ku mvo y'ibyo bikoko by'imbogo nteragiye umwumbati inguge ziza zirandura zitahariya nimba ntere akayoba fye ntere ikijumbu fye ibiharage narakubwira uko gaje niyahure neza nta kintu na kimwe cyaje kuva ndiye mu ndimiro iwanje kandi itongo itongo rininiya cyane rwose muri iryo tongo rimvuye ku busa ku mvo y'ibikoko byatariye ukuri n'akamara amazi ibintu byitwa imbogo inguge nibyo bidutekuje nayo ikintu cyiswe ikigori ahantu ku mutumba wa gwambura ubu ntakikiboneka umuntu bishitse akagira utwo asaruye nuko aba yagiye gukota nk'undi murima akava ngaho akaja kuwusaba ahandi hantu agakota abo banyagihugu bo muri ako karere babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika kandi ko n'amagara yabo abangamirwa uwo bihuye agize amahirwe mabi kiranashe kumutwara n'ubuzima agapfa ibyama byabaye jewe ndafise muramwanje imbogo yamusanze muhira umumama ahetse umwana umuhamanya n'igitoke ari muhira n'ukuri iyo mbogo irakora ico kibi umuntu arivuza nta jumbusho nta kicyabaye amakuru ava ku bakozi b'ishamba cimeza rya ruvubu ni uko hari umwe muri abo ari mu bitaro kwivuza kubera imbogo ingaruka mbi z'ibyo bikoko ziri ku iterambere ry'abanyagihugu baho muri rusange abanyagihugu bavuga ko ibyo bakenera kugura ku masoko bikora ku byo barimye muri iki gihe bakabona ko ari ikibazo gikomeye kuko n'ibikoresho by'abana baja ku mashuri batabasha kubigura uyu mukenyezi shyangara anne marie ni umwe muri abo wo ku mutumba wa gwamvura nta kintu na kimwe dufise turi bushobore ngo dukuremo ibikoresho byabo abo bana b'igihugu tutabafata gute twebwe n'abanyagihugu bato bato twabutse ibikoresho by'abana bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu myaka ya mirongo umunani leta y'ico gihe yabigije kure y'iri shamba rya ruvubu kugira ngo ishobore kubakingira hamwe n'ibyo bikoko ariko inyuma y'imyaka itanu bavuga ko byari bisubiye kubasugereza muri ico gihe bamwe bavuga ko bashobora komoka bagahunga igihugu kubera ibyo bikoko hamwe atagikozwe joakim mvuye kurehe ni uwundi munyagihugu wo ku mutumba w'igwamvura wiganiye abakunzi b'ijwi ry'amerika itegeko riraba itegeko mugabo abanyagihugu nabo nibo bene igihugu kugira bakingire umunyagihugu atere imbere na leta itere imbere reka kiriya gikoko cyo kiroga ivyo umunyagihugu yarimye cyo ntikirorima haragitasi uroga itaburira kibaho dusaba yuko bobizitirira neza mu gihe bitabaye uko twigiriye tugafata tukambara ingata nk'amoko abakera twe turose twigira bugande ico gihugu none kivuyemwo abo bantu mbone ivyo bikoko biroshobe hose bihatwagara ibintu biruko mu gihe abanyagihugu badashobora kwivuna ibyo bikoko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ni uko hari abanyagihugu batari bake bafunzwe bazira kuba barishe bimwe muri byo uwurongoye ishamba cimeza rya ruvubu ntahakana uwo mubano mubi bafitaniye n'abanyagihugu kubera ibyo bikoko bakunda intwari mariko na wene abona hari umuturama rero n'urugamba rudasanzwe kandi twifuza yuko kugira ngo bitorerwe inyishu ari uko iyi pariki ya ruvubu yoba izitiye ibikoko bikaguma indani hanyuma imirima nayo y'abenegihugu ikagumaho hanyuma kandi tukifuza yuko nk'uko mu bindi bibanza byose bikingiwe hojaho nicyo bita zone tampo iki kibanza gitandukanya amatongo y'abenegihugu hamwe n'ibibanza bikingiwe muri kino gihe abanyagihugu bakirindiriye urukiza kuri leta bagerageza kwigwana ko mu kurarira imirima yabo n'aho bavuga ko ataco bibavuna kinini akazu kitwa umuganda niko bubakisha ibiti bagasakaza ibyatsi ku buryo gataramuka nk'inzu y'igorofa abagabo niko bararamwo kugira ngo bashobore kurarira imirima yabo twebwe tubatse imiganda ngo turarire naho turarira ntibireka kuturyana kubera ko ubwoba bw'ibyo bikoko kuko urumva wowe ugiye kucamira uragenda witeguye yuko kiguhitana canke nawe ucamira kagenda Iki kibazo kiri mu ntara ya Cankuzo kiri no mu zindi ntara zikora kuri iri shamba nka Karusi, Muyinga hamwe na Ruyigi. Amakuru twahawe n'abajejwe iri shamba kama rya Ruvubu nuko ripima ama hegitari arenga ibihumbi mirongo itanu riza imbere mu mashamba yo mu Burundi yagutse hamwe no mu bigize amashamba. Izina Ruvubu ry'iri shamba nuko hasanzwe hari imvubu nyinshi. Rusasuma y'ibikoko byo muri iri shamba yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yerekanye ko imbogo zisanzwe zibangamiye abanyagihugu muri kino gihe ziharugwa kuzirenga igihumbi n'amajana atanu abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ubutegetsi bwo mu myaka ya mirongo umunani bwigeze kugerageza kuzitirira urwo ruhongore kama mu gutera ibiti byitwa imibambagwe ariko ntibyamera na bugingo n'ubu urakoze Thierry Vendayishimiye abaturage bahoze batuye mu kirwa cya Bushongo giherereye mu kiyaga cya Burera mu Rwanda baravuga ko leta yabimuye mu masambu yawe ariko ikabima uburenganzira bwo kubugurisha barasaba leta kubakomorera bakishakira abashoramari ni inkuru ya Eric bagira ubusa imyaka irindwi irihiritse abahoze mu kirwa cya bushongo mu kiyaga cya burera bimuwe muri icyo kirwa nta gikorwa na kimwe cy'iterambere cyaharangwaga kuri ubu batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa rurembo mu murenge wa rugarama kuri bamwe hari impinduka zifatika babonye ku mibereho yabo bwana vincent mparimana niwe mukuru w'umudugudu wa birwa nawe yahoze atuye bushongo tugereranije n'uko twari tumeze mbere ubu niho bihagaze neza icya mbere urumva urwo rusaku rw'abana ni abari ku ishuri icyo gihe kugira ngo tugire ubwisanzure byari bigoye ariko uyu munsi wa none ngubu nshobora kwirirwa mpinga ariko mu mugoroba nkajya kugura ibyo nshaka kuko isoko rinyegereye ariko mbere twabanzaga kwambuka ndetse rimwe na rimwe tukabura ubwato mu kubimura buri muturage yishakiraga ubutaka leta ikamwubakiraho inzu ubutaka bahoze batuyeho buracyari ubwabo kububyaza umusaruro ni ihurizo rikomeye uyu ni Emmanuel Maniriho leta y'ubumwe yadutekerejeho iduha ubwato nubwo yaba uduhaye ntabwo ubwato bumwe bushobora kwambutsa abaturage magana ane nanga magana atatu na mirongo kugira ngo bajye gutunganya ubutaka basizeyo bityo usanga harimo ikibazo mu myambukire gusumba uko twambukaga ari nka babiri babiri tuza hakurya inaha ugasanga ubwato bugiyemo nk'abantu ijana ijana na makumyabiri ku buryo habaye impanuka n'ubundi twibuka abaturage bose bashize amaganya y'amani iriho arahura n'ay'umuturanyi we valence uwimana baravuga ngo niba ujya kwimura umuntu ugomba kumwimurana n'ibyo byose kandi aho yarari agasumba hahandi yarari none rero twebwe baratwimuye ubutaka bwacu basa naho babudufatiriye nkaho bataduretse wenda ngo dushake n'abashoramari wenda tugurishe iriya kuko twambuka bituvunye ku buryo n'abantu baja banashira bari no kurohama ari udukwi ari utwo kurya rwose ntiriya tudukura benshi mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku mibereho ya none niyo bahozemo mu kirwa kubimura byabaye kimwe gutera imbere bikaza ari ikindi era nibo twari dufite amikoro naho ubu ngubu kubera ubutaka bwacu yemwe hari n'abatanahinga kubera kubura aho kunyura twasubiye inyuma cyane gute kubera yuko twari dutuyeyo tugahinga tukeza none ubu bari guhinga ntidukureyo na busa wafumbira hakurya y'ingezi mu mazi kugerayo ni ugutanga amafaranga ukajya guhinga mu bijyanye n'ibikorwa remezo turarifite ariko iterambere ryo mu gifu wapi abo banyarwanda bavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye babona abashoramari bashaka kubagurira ubutaka bwabo kugira ngo babashe kugura ububegereye ubutegetsi ntibubyemere vanga iyo habonetse umushoramari akarere karitambikana kaba kemera ko tugurisha ubutaka bwacyo kindi ujya kumva ukumva barakubariye ngo iyi nzu ngurimo ngo ishobora kuba ihingana n'ubutaka bwayo ibyo rero ntitubyemera ubu butaka ni umuturage ubwe wagiye abutanga yabura ubushobozi uwabufatiye akamukurikirana amurega umuntu yakomeza kudindizwa n'ubutaka bwe buri kure bataramuha umushoramari wenda nkamugurire tugure hano hafi aha twegeye kuri iyi ngingo umukuru w'umudugudu wa birwa asa n'utemeranya n'abahagarariye icyakora nawe yibaza impamvu abashoramari batangiye kugurira abagituye mu bindi birwa bikamuyobera abaturage tumaze nko kurambirwa kwambuka buri munsi ugasanga n'ubundi ku byerekeranye no kwambuka nta kintu twaruhukiweho tukavuga tuti ese kiriya kirwa cya kinoni ko kirimo kugurishwa kandi icyo kirimo abaturage ariko twebwe n'umuntu uje tukayoberwa iyo yarengeye abimutse ibushongo hari icyo babona nk'umuti urambye ku ruhuri rw'ibibazo bibugarije uje ari gukemura ibibazo namubwira ko bagomba kudushakira abashoramari bakatugurira buriya butaka bwacu ubundi natwe tukagura inaha ngaha ibyo nibyo byatuzamura byanatugirira umumaro kugira ngo ubuzima bube bwatera imbere turifuza abashoramari hakurya bamara kutugurira tukagura hano hafi aho dushoboye gufumbira tugahinga tugasarura tukamererwa neza umukuru w'umudugudu wabirwa n'abashyigikiye ibyifuzo by'abaturage be leta ishatse n'uyu munsi yatubonera umushoramari tukagurisha hanyuma abantu bakagura ahabegereye maze ahasigaye bagatuza akarere ka burera kavuga ko karajwe ishinga no kureshya abashoramari mu mugambi wo gusubiza ibibazo byugarije abaturage madamu sori na mukamana niwe utegeka burera icyo kibazo turakizi abashoramari turabazana bakagenda bakareba kandi buriya kugira ngo umuntu agure hari ibyo areba baraza nyine buriya igihe nticyari cyagira ngo babone kuzahafata ariko turabizirikana kuko ahenshi muri biriya birwa buriya barahaguze niho hasigaye buriya naho hari igihe hazaboneka umushoramari uhishimiye akaba yahagura magingo aya ibirwa byo mu biyaga bya burera na ruhondo byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko bitangazwa n'akarere ka burera hariho naho biboneka ko byatangiye kubakwaho amahoteli n'abanyamahanga iki kirwa cya bushongo cyo mu kiyaga cya burera cyahoze gituwe n'imiryango mirongo irindwi n'itandatu kiri ku buso bwa hegitari mirongo itatu na zirindwi nk'uko twabibwiwe n'inzego z'ibanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo twagisuraga kigituwe twahasanze imiryango itatu y'amashuri abanza byasabaga ko abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere biga bateranye imigongo n'abo mu wa kabiri muri ibyo bihe batubwiraga ko kuva icyo kirwa cyabaho hari hamaze kuboneka umukobwa umwe rukumbi wari warabashije kurangiza amashuri yisumbuye eh bagira ubusa ijwi ry'amerika iburera mu majyaruguru y'u rwanda
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abarimu bakora ku bigo bya leta bavuga ko bahagaritse akazi bagasaba leta kubongerera umushahara bifuza baravuga ko batazasubira kwigisha ibyifuzo byabo bitubahirijwe inkuru irambuye jemishu kandi bakomera ibyo babivuze ubwo hasozwaga inama rusange yahuje abarimu batandukanye bari baturutse muri teritwari zitandukanye zigize intara ya kivu ya ruguru iyi nama yabereye mu mujyi wa goma kuri uyu wa mbere aho yari yitabiriwe n'abarenga magana abiri mirongo irindwi hari hashize ukwezi kose kuva aho umwaka w'amashuri wa bibiri makumyabiri na kane bibiri makumyabiri na gatanu utangiriye muri kongo ubwo inama yatangiraga aba barimu babanje gusuzumira hamwe uburyo imyigaragambyo yabaye kuri tariki mirongo itatu ukwezi kwa munani gushize yakurikiwe no guhagarika akazi ku barimu bose bakorera ibigo bya leta yagenze aba bumvikanishije ko kuva uyu mwaka w'amashuri watangira abarimu batigeze baja mu kazi kabo cyane ko kuri bo ariyo ntambwe ikomeye yo guhamagarira leta leta kwita no kubahiriza ibyo abarimu basaba birimo no kubahiriza uburenganzira bw'umukozi wa leta muri iyi nama humvikanye bamwe bavuga ko hari bagenzi babo bashyize umukono ku masezerano ya tariki mirongo itatu ukwezi kwa munani uyu mwaka ariko bakaba batarabashije kuyakurikiza kimwe n'abandi aya mashyirahamwe asaba ko abo bafatirwa ibihano bagakurwa mu bagize sendika zikorera muri kivu ya ruguru muri iyo myigaragambyo abo barimu basabaga leta kubongerera umushahara ikawuvana ku madolari ijana na makumyabiri basanzwe bahembwa ku kwezi ikawugeza ku madolari magana atanu y'abanyamerika basoje inama abarimu banzuye ko batazigera basubira ku ishuri mu gihe cyose leta ya kongo itabaho umushahara bayisaba uyu ni madamu sophie valinandi wasomye imyanzuro yafatiwe muri iyi nama idasanzwe yabereye ku ishuri ryisumbuye rya visoke mu mujyi wa goma Les enseignants décident à l'unanimité.
kuri uyu munsi abarimu twanzuye ko turakomeza kuguma mu rugo nta kazi tugomba gukora mu rwego rwo gukomeza imyigaragambyo twatangiye tuzakomeza iyi myigaragambyo kugeza ubwo leta izaduhereza imishahara yacu ibyo nibimara gukorwa nibwo abarimu bo ku mashuri abanza n'ayisumbuye tuzasubira mu kazi Des écoles primaires publiques.
abarimu bari bitabira icyo cyicaro bumvikanisha uburyo bakeneye ko umushahara wabo wongerwa kimwe n'abandi bakozi bakora muri serivisi zitandukanye za leta zirimo n'iy'uburezi uyu ni bwana femuse misiza umuvugizi w'abarimu b'amashuri yibanza agengwa na leta muri teritwari ya nyiragongo Eh, ibyo twanzuye twarebye ko ibyo twakomeje gusaba leta yacu leta yacu igomeje ikomeje kwinangira umutima kandi uko yinangira umutima niko iminsi zica zigenda ahandi ko zigenda niko abana b'abakongomani barimo bagenda batakaza twe icyo twanzuye twunga abarimu twanzuye ko tutazasubira ku mashuri igihe cyose leta yacu izaba itumvisha ibyifuzo byacu twayihaye ibyifuzo byacu twarayandikiye ubwo ni kuri leta ig- isabwe gusubiza kugira ngo umwarimu abone asubire ku mashuri emmanuel hategeka nsabimana umwarimu wigishiriza muri teritwari ya masisi mu gahinda kenshi yabwiye ijwi rya amerika ko leta yashyizeho ingamba zigamije gufasha abana bo mu mashuri y'ibanze ariko ikibagirwa ibibazo umwarimu ahura nabyo guverinoma yacu yaratwibagiwe ikavuga ngo twigishirize ubusa ariko tukabona ko ubuzima bw'umwarimu nta kigenda nta kirimo none ubwo tukaba tuvuga yuko tutazasubira kwigisha abana kugeza igihe bagomba kujya baraduhemba umushahara ukwiriye amadolari magana atanu buri mwarimu buri kwezi cyangwa se amafaranga y'amakongomani miliyoni n'ibihumbi magana atanu atari ibyo ntabwo tuzasubira kwigisha abana wiyongeraho ko kuba umwarimu wo muri kongo atishyurwa umushahara umukwiriye biterwa n'ubushake buke bwa leta ibyo ari byo byose guverinoma yacu ya kongo ntabwo ibuze amafaranga ahubwo icyo babuze ni ubushake ubushake nibwo babuze naho ubundi ntabwo amafaranga agabuze kuko iyo ubonye abadepite bahembwa amadolari ibihumbi mirongo itatu na- n'atatu buri kwezi ariko umwarimu wabigishije akabageza aho bari bakamufata nk'aho ari ntacyo ari cyo ibyo ari byo byose guverinoma ibishaka igomba kuyaduhereza mu minsi yashize bamwe mu barimu bumvikanye bavuga ko kugeza ubu bagikomeje guterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi b'ibigo ndetse na za diviziyo z'amashuri mu gihe badasubiye ku kazi kabo ko birukanwa nta nkurikiza aba barimu ariko bavuga ko ibyo nta bwoba bibatera cyane ko ibyo basaba ari uburenganzira bwabo nk'abakozi ba leta serukiko patient yabwiye ijwi ry'amerika ko ibyo byose bidashobora guhagarika imyanzuro bafashe ashimangira ko bazasubira kwigisha ubwo leta izaba yasubije neza ibyo bayisaba duhagaritse ibikorwa by'amashuri kubera yuko guverinoma ya kongo ntabwo yasubije ku byo abarimu bari barindiriye bari bari kureklama umushahara wabo ko wapanda ukagera kuri 500 dolari cyangwa emiyo 500 de franc kubona yuko uh, gavumenti yacu ititaye marevandikasiyo y'abarimu muri icyo cyicaro bavuze yuko barendereya guhagarika kwigisha kuko guverinoma ntabwo yashoboye gufata nyine amarevandikasiyo gabo ukuntu byari bigomba kugenda ko guverinoma ya kongo ntabwo yabyitayeho mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ukwezi kurihiritse abanyeshuri biga ku bigo bya leta bataratangira amashuri habe yewe no gukandagira aho ibigo byabo biherereye ababyeyi b'abana biga kuri ibyo bigo bakomeje kugira impungenge nyinshi ziterwa no kuba abana babo batakijya ku mashuri kimwe n'abiga ku bigo byigenga kuva aho aba barimu batangira imyigaragambyo ntabwo guverinoma irabasubiriza barasubiza twagerageje kuvugisha abashinzwe uburezi mu ntara ya Kivu ya ruguru ariko kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twari tutarababona kuri telefoni Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida ku mwanya wa visi perezida wa repubulika b'amashyaka abiri ya mbere akomeye mu republikani jd vance n'umudemokarate tim vals barakora ikiganiro mpaka mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kuri televiziyo toma kamirindi ibiganiro mpaka hagati y'abakandida visi perezida byatangiye bwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu nabyo biba buri myaka ine nk'iby'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu abashakashatsi mu bya politiki bemeza ko bitajya bizana amanota mu matora ikigo cyitwa Pew Research Center cy'i Washington DC cyakoze ubushakashatsi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu gisanga bene ibi biganiro kimwe n'ibya bakandida perezida bidahindura ibitekerezo by'abaturage kuri tike bazahitamo mu itora bamwe mu bashakashatsi basanga n'ikiganiro cya jd vance na tim halls ari kimwe umwe muri bo ni john mark hansen wigisha siyansi za politiki muri kaminuza ya chicago University of Chicago muri leta ya Illinois yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhanga bwa Skype.
bene ibi biganiro mpaka bihora ari umutako gusa ntibyinjira mu mizi y'ibibazo abakandida babaye abahanga mu kwirengagiza ibibazo babajijwe ahubwo bakivugira ibyabo ku giti cyabo bashaka kwibandaho
Nubwo ari uko bimeze mu mateka, ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kabiri cyo gishobora kuzana umwihariko. Impamvu ya mbere, abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Kamala Harris na Donald Trump bagize ikiganiro mpaka kimwe rukumbi. Bivuze ko icya bakandida visi perezida babo gishobora kuba aricyo gikorwa cya nyuma gikomeye abaturage bazakurikira cyane mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora tariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe gutaha impamvu ya kabiri ibipimo bisohoka byose ntibihwema kwerekana ko tike zombi donald trump jd vance ku ruhande rw'abarepublikani kamala harris tim walls ku rw'abademokarate begeranye cyane mu majwi ku buryo bigoye kuvuga uyu munsi ngo ni iyi tike cyangwa iriya izatsinda bityo abashakashatsi n'abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kabiri hagati y'abakandida visi perezida wa repubulika gishobora kugusha umunzani ku ruhande rumwe cyangwa urundi cyane cyane muri leta zitagira ishyaka zibogamiraho mu gihe cy'amatora rimwe zigaha amajwi abarepublikani ubundi zigatora abademokarata muri uyu mwaka izo leta ni zirindwi arizo arizona georgia michigan nevada north carolina Pennsylvania na Wisconsin. Zose hamwe zigize amajwi mirongo cyenda na tatu muri koleji y'abatora. Ni ukuvuga ko nk'uko Profeseri Larry Jacobs wo muri kaminuza ya Minnesota, University of Minnesota, abisobanura, akantu gato cyane gashobora guha amahirwe tike runaka. Ijwi rimwe gusa muri izi leta zirindwi rishobora guhindura byose. Bityo imyitwarire y'abakandida visi perezida Vance na Walls mu kiganiro mpaka cyabo ishobora gutanga iryo tandukanyirizo mu matora urakoze tuma kambirindi hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imana itinda guhorera umukene akarambirwa umushe mwiza mwari kumwe na veniste nshimyimana
babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya gushirwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashirangabo kamazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahundu umugabo ye abasore n'inkumi mbere urubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima turi